e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso mme sarafina mme mokutu le kae mma mme sarafina hi eh, a re bone fa ke re neilwe ya nongwe le fa eh, re neilwe re tla golagana le mme sarafina gape o kgaogile fa tla mmatla fela o tsogile sentle a o se re neilwe re siametlhe wena o food scientist ga itse gore gongwe ebile pele re tswelela gore tlhalosetse gore na re gate food scientist e dira eng mosebetsi wa food scientist ke o processor ee. ke go make sure gore mo di-shelfong go na le dijo mm-hmm. o bona o bona o bona cheese mm. ke mesebetsi rona mm-hmm. so in in summary ke gore di-food scientist mosebetsi wa bona ke go make sure gore re fepa setšhaba ka oh. dijo tse quality ya ntle and tse bolokeileng mm. okay ke go tshwaraganetse yana wena um me re neilwe le mme sarafina mme sarafina o siame a kere re ntse re bua ntlha e botlhokwa ke le kopantse yana re bua dijo ne ke santse ke go botsa gore na re agro processing ha re re o dira ka yona o dirang agro processing ke eh tiro ya go lema ga o sena o lema se o se mm. lemileng ga o ye go se rekisa sentse jalo mm. jaaka o tla bo o lema spinach wa go se rekisa o lema cabbage wa go e rekisa o eda mm. velu mo go se o se lemileng wa go fetolela go nna sengwe o se rekisa se le mo maemong a mangwe ke value adding e hmm. yaanong um o na le setlamo seo se o tshwaraganang le dijo tse o dirang wena ke dijo tse feng tse o tlang o di fetola o di ba ka maemo a mangwe jaaka o tlhalosa okay ke le mabrinjal mhm be ke dira brinjal archer o ka e bitsa brinjal acha or brinjal pickle eh ke le ma cabbage be ke dira vegetable cabbage ya mm. ya vegetable archer cabbage mm ke be ke lema broccoli and cauliflower mhm. ke be ke dira atsa ya tsone ke be mhm. ke lema ditamati ke dira sweet and sour e o ka dankang di-chips kgotsa wa tshela mo dijong mm. ke lema di-sweet chili e ke dirang curry paste tsa tsone ke lema hot chili mm. e ke dirang chili paste ya go apa e o ka e dirisang ga o apa o tsenya mo dijong mo titeng ee. ee gape ke na le paste ya brinjal e o ka e dirisa mo di-sandwiching mm-hmm. kgotsa ya marinate ka yone ga o bry mm. ee. malatsing a re bua tšhelete ha e ya ka o bua yana mongwe wa ipotsa gore a go na le tšhelete gofo a e tsenya e na le lodi mo mokopi e na le madi ga markete o le teng mm. ga jaana ga o sena markete go bokete mm-hmm o tla lema ga ona go itse ko isang dilo teng o tla di tlhakanya mhm. nna fa ga di na go reka mm. jaanong eh ra farologana badiri ba agro processing mm. le di ba ba lemang di tsamara ba ba lemang la ka o lema spinach wa se tlhatsa wa go se rekisa ko mabenkeleng wa se mo tseleng mm-hmm. ga go tshwane le rona ga o process go ee. processa go tlhoka di-stepe tse dintsi di-channele tse dintsi mm-hmm. because o tshwanetse o kopane le ba masepala o kopane le department of health mm. dilo tsa go dinnye s a d s approved kana mm. re bua ka dijo tse di jewang ke batho tse di tshwanetseng go tsena mo mabenkeleng a magolo mm. ga go bonolo hmm. go tsano batho hmm. ee, re tlhoka go thusang ka gore a ka re nna gone mm-hmm. jaanong ke na le di-equipment tsotlhe ke feleng aha a re utlwe gore a re utlwe fo e tshware fela le re utlwe gore ka gore o sereneilwe o batla go tlatsa o ka utlwa gore o batla go tlaleletsa sengwe fa <laughs> ke batla go tlaleletsa o na le ntlha a e covereleng ya gore it's expensive e tlhoka tšhelete e ngata mm. because of market mm. tšhelete e teng ga o na le market so ke mo rona e difodisa interesty re fitlhang teng gore eh. re kwala segala seo sa gore batho ba ba le goreng ba processa eh. ba kgona jwang go fitlhelela market so dijo tsa gore di kene ko market bo lwetse bo pick and pay go na le ntho e re bitsang gore ke di-requirements ba tla o eh. bolelela gore o tshwanetse o be le certificate se se itseng mhm. so rona mosebetsi o mongwe wa rona ko re thuse batho bao gore mm. di-product tsa bona di-testiwe di-product tsa bona di kgone go fumana certificate sa compliance di-product tsa bona le di-plant tsa bona mo ba etsang dijo tseo re kgona go ba thusa ka training le go mm. auditor gore mm. e be le gore di loketse gore re ka isa dijo ko dimatlhetseng mm-hmm. tse di mm yaanong o sereneilwe mo lekaleng le la agroprocessing le dirisana jang le balefapha le le la temothuo batho ba temo ya ka mama a tlhalositse bona ba lema mm. a re etse motlhalaka a re o jala cabbage that is agriculture ke temo mm. mara ore khabitšhe eo ga o se o e bunne o etsa eng ka yona ke mo rona re fitlhang because o ka se kgone o etsa agro processing o sena agricultural products so re tlhoka balemi gore re kgone o etsa dijo tse di tla yang mabenkeleng so mm. ke di fela jwalo gore mm. rena as agro processing re dependile mo go batho ba le rong ba ga eya mama yaka batho ba e le goreng ba lema dikgomo ga mm. e kgomo e ntse e tsamaya e le jalo ke farming ke agriculture mm. mara wena ga o tlo kena ore o batla nama ko checkers o batla nama ko pick and pay ke agro processing ka gore nama e le gore e fitlhe kwa re tshwanetse re ebe le re tsutse ka di-chemical tse itseng tse re di controlang gore di kgone go fitlha leveleng e le rong e go ko dijong mm. ke mo re kenang teng mm-hmm. so ha ona re ka disa re se na balemi so batho ba temo re a ba hloka bona ba temo ba re hloka gore re kwale le bridge le le leisang dijo ko mabenkeleng aha ya go na gape le agro food industry e tsena kae mo industry e ya agro processing kgotsa ke lekala le lone le ikemetseng ke lekala le le they are integrated ba mm. re re agro food industry mm. ke to akaretsa mm. so ha re akaretsa batho ka ofela ba e le rong ba etsa value chain e ding ya dijo mm-hmm. ba wela ka mohara industry whether motho o etsa archer or whether motho o etsa damatsotso mm-hmm. or whether motho o etsa phofu mm. ke industry ke lekala la dijo tse le rong le na le value eding basadi um bašwa kgotsa ebile re lebelele bašwa gonanong yana re santse re le mo kgweding ya bašwa gore ditiro ga diyo botlhokatiro bo iphile maatla le ba stats s a ba golotse dipalopalo fa gore ditiro ga diyo mo malobeng yaanong um bašwa ba ka tsena yang mo kgwebong e ba dirisa ditšhono tsa yone ditšhono di kae foo wa tseba o mpotsa potso e ke e ratang gagolo um mm. ntho e nna ke e boneng ke re re tlhoka go kwala the gap between batho ba bagolo le rona batšha ka re mm. koeditse motlhale ga ntse re tla re gola bonkgono ba rona ne ba kgona go kena ditamati ba mm. kgona go kena diperekisi mm. ba kgona mara ngwana o a noo ga tsetse so ya back gore re tlhoka e go ikgwaragantsha le batho ba bagolo mm. ba kgone o transfera skill sane sa bona go mm-hmm. batho ba bannyane mm. so re re mesebetsi ha e mesebetsi e teng ka malapeng rona bašwa ga re kgone go nka menyetla ntse re bua le mama mama ke sure ke motho a mogolo mm. and o ka fumana gore le ditloolo ka tlung ba bona e le mosebetsi o tlase because re bona mosebetsi o motle e le mosebetsi wa disutu mm. and yaanong re lebala gore as long as go na le batho dijo di tshwanetse di be teng e sentle fela ee. mme sarafina ma re re bua fa ka bašwa ebile ya ka ausireneelo a bua gore nako nngwe go a tlhokagala gore bagolo ba nne ba fetisetsa matlhale a ko bašweng ko baneng wena ga o lebeletse a gona le ba ba kileng batla ko go wena ba bontsha kgatlhego mo go se o se dirang ba teng le mokopi ba bantsi thata ba setsana le basimane mm, motho mm. ka ntlha ya jone botlhokatiro bo bo kana-kana bo bo re aparetseng mo nageng ya rona mm. jaanong o fitlhela e le gore ke ngwaga ke re ke sale ke simolola go lema ka twenty twelve processing ke e statile ka twenty fourteen ee. ke a eletsa go ka ruta bana ke gone ke nnang le di-equipment tsotlhe mo ngwageng e re leng mo gone ka february nna ke sponsor mm. ke department of agriculture Mm. mme jaanong bana ba ka rutiwa go fokotsa botlhokwa tiro go utlwisa botlhoko ke a kgona gore nka ba ruta mm-hmm. ka ba bontsha mme ke tlhoka go thusiwa go ha go rileng gore ke kgone go ruta bana mm. bana ga ke ke go ba ruta hela gore ga ba le ko kitchen ba processa ke ga ba dira jang ba tshwanetse ke se simolola ko mmung mhm. gore yo di prepare jang re ntshe dijo mm. re di tlhokomela jang dijo tse ga di di gola ga mm. re di tlhagola re di nosetsa re di fumigate ga di tswa foo ra kgetha ra tlhatswa re tsenya mo kitchen re processa jang mm. tse dingwe di processiwa ka matsogo tse dingwe di processiwa ka metšhini e, e farologaneng jaanong ke mmereko o motona ke rata bana ga e le gore ba ithuta ba simolola ko ntlheng ba go feleletsa setse because agro processing ga e bua e re agro processing ya re lema o bo o eda value mm. ya se ba rutiwa hela go processa ba simolola ko masimong mm. ehe because ha re ka processa rotlhe ba ba le ke bafeng bontsi mhm. jwa bana ke a itse ga ba rate go lema go lema ko masitse mokopi go batla pelo nne pelo telele nne pelo telele o ema mo letsatsing mm. dipula dina ga go tshimo ga ena christmas day ga ena sontaga ga ena letsatsi le oh, pela boikhutso o santse nno ntse o hetsa ko go yone nna jaaka mogolo ke a kgotlhelela ka arthritis e ke golang ka yone mm. bana ba rona ba tshaba tiro ya diatla ke a rata ke a batla ke a itumela ebile bana ba nkopa gore mme re thuse mm. mme ke rata ke ka tlhakanela le puso go ka ruta bana e ka se ka ka ba kgona ke dineng mme o se re neilwe ebile mme sarafina sa tswa go ka fa puso ke tlo go boela ko go wena mme sarafina tebang le ntlha e ya puso le go thusana um e na le go na le matlole a e leng gore bašwa ba ka kgona go ka fitlhelela gantsi o fitlhele ebile puso e bua ka basadi bašwa go na le ka mokgwa o yatleng e ba thuse ka gona mme ebile a ke ditselana e bofefo kgotsa go tsamaiwa leeto le le leele go feleletsa o iphitlhelele e gore o fitlhelela thuso e um yona thuso e teng mm. and e, e nka eh, kgwerano ya mmuso le batho ba le goreng ba lema le mm. batho ba le goreng ba etsa agroprocessing mm. nna ya ke le food scientist ke bone go eh, le botlhokwa le nna ore ke etse company mm. e le goreng e registerile le food best fitter eh. ke be le tumelelo ya go trainer jaaka mm. mama a tsho mama serafina a tsho a re ba na le yena she can only train batho mm. on how to do it mara hana dipampiri eh, o bontsha gore a ka kgona go issue di-certificate so le nna gantse ke tsamaya ke mo tilong ka kgona go bona gore go na le gap batho ba rona ba batla ba na le kgatlhego mara o fumana certificate ka nako e nngwe batho ba naana gore tlhoka ya university mm. empa eh, foodbev e na le ntho e re e bitsang skills program mm. so skills program seo ke tsona re kgonang gore re ka fitlha ko sebakeng sa mme sa rafina mm. ke be ke ba ruta ba fumana theory go nna ba fumana practical go yena ga ba tswa moo ba be ba na le knowledge ya theory and ya mhm. practical mhm. so certificate seo ga e certificate fela se ba valid because ba se ina e le authorization ya food based feeder mhm. o kgona go batla mosebetsi ka sona re tswalla me sarafina wena wa ke gotlile o uma ka go thusega fo go tswa ko pusong puso e e kgonne go ka thusega ka eng mo mekutlo puso e ntiretse dikgakgamatso tse ke neng ke sa di sologela mm. ba ntiretse kitchen e ke tshwanetse go berekela mo gone because ga o dira agro processing ga o dire mo ntlong ya gago mm-hmm. o direla ko tlhakoring ke kry-ile kitchen ke file um cold room mm-hmm. ke na le vegetable preparation machine eh peeling machine e philang di-root vegetable tsotlhe ke na le blixa machine e leng gore blixa machine e e tsentse two ke mixer plus blender then ba bitsa blixa machine mm. then ka ko gardening ke panele ke irrigation ke dilo tsotlhe tsa go fumigata mm. e fumigatang go go tshotse sebaka se se kana kang go fitlhelela o nna le dilo tse ba kgona go ka go neela tsona ka gore gongwe motho o reeditse kwa ntse a re le nna ke a go di bona a re bue ka bo go tsamaya leeto le la go di fitlhela di le ko ga gago bua yana leeto le nne mokopiki le tsamaile dingwaga di le supa tanki wa bona ga o tswaletse foo ne ke batla fela go bontsha bašwa le motho o mongwe o reeditseng go gong gore ga se gore go monate o sereneilwe a gore gore go tla bonolo fela yana kgotlhelelo mhm kgotlhelelo mm emma ke itumetse thata bomme ba rona utlwa re lebogetse nako a lona a o se re noile manager go tswa ka kwa profresh le wena tlhe um me sarafina funane go tswa kwa mahika a makgotlhwa re lebogetse nako ya lona le go fatlhosa maaforika borwa ka tiro e ntle e le dirang tswelelang tshwarang fela yalo basadi aha re itumetse thata fela ke ka mokgwa re tsamaileng ka gona le pomme ba babedi ba wa utlwa gore ka gongwe o dutse foo o ka akanya sengwe o a tla wa kgona gore o bue le bona o kgone go ka tsamaya o kopane le batho re etsa radio o tlhalefe re reetsa motsweding fm kgone go tsamaya le dinako thulaganyo ya e oketsa e go tlisetsa um baitsanape ba ba farologaneng ba phela reditse motsweding fm konka bokamoso